Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Wa'aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Abbaas. Akkam nagaya?
Fayyaa qabna alhamdulillah.
Yeroo dheeraa nurraa badde nagayumaa?
Jiruun biyya faranjii tanattu biizii na godhi. Jiruun biyya faranjii akka fagu yaadan sanii miti boqonna tokkola siif hin kennitu.
Sun dubbii dhugaati.
Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.
Wa'aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.
Maaliif mudditanii na yaamtan?
Har'a dubbii addaattu jira. Sagantaa ariifachiisaa tokko qopheessina.
Kunuuti wanni dhiyeessu hin daddafi dubbisu waan hundaa.
Hayyeemi as kenne. Maalum wanti ariifachiisaan kun?
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
Bismillaahi rahmaani rahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Akkam nageenya keessan badhaadha kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoon Nuural Hudaa yoo iyyaa jennee harkisin fuuni.
Sagantaa soora qalbii tan hawwii guddaan eegaa turtan tumsa rabbii guddaatiin eegalutti jirti.
sagantaa har'aa keessatti dhimmoota gurguddoo lamarraa dubbanna Ajandaan duraa oduu gammachuuti. Guyyaa har'aa cidha guddaa qabna. Intala heerumsiistan moo ilmatti fuutan jettanii nun gaafatina. Nutuu adda baasnee isiniif himuuf deemna.
Ajandaan lammaffaan ammoo dhimma sagantaa raadiyoon Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa maaliif addaan cite? Rakkinni sagantaa dhaabuun nu gahe maali? Waan jedhurraa dubbanna.
arri guyyaa rebuul awwal 23 bara 1445 akka lakkoofsa jiraatti Oktoobar 8 bara 2023 akka lakkoofsa milaadiyaatti.
akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 27 bara 2016 hogguu ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan immoo soora qalbiiti
qaama dadhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laafte kakaasuuf sammuu mirqaansiftee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti hoggumallee huu torbaanitti al takka tan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoo gurra isin buusu dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana soora qalbii.
soora qalbii.
Akkuma jenne guyyaa har'aa cidha guddaa qabna.
Ee alhamdulillah guyyaan har'aa nu hundaaf guyya gammachuuti.
Obboleessi keenya jaalatamaan Usmaan Abdullaaxiif obboleettii teenya daraartuu Jamaal wajjin bultii ijaaruuf deema.
nutis gama stuudiyoo teenyaarraa baarakallahu lakuma wabaarik aleekuma wajama abbeeynakumaa fi kayri jennaan Nuun cuftiin obboleessi keenya Usmaan hedduu jaalanna. Kabajaa guddaa qabnaaf, milkii gaarii hawwinaaf, aruusni isaatis aruuza milkii haa ta'uufi jenna. Mee jiddumaan nashiidaa aruusaa gabaabduu takka yoo affeerree akkam jettan.
yaada bareedaadha mee nashiidaa tana affeerra Nashiiduma qophii dhaddacha jaalalaa ittiin eegalu tanaaf affeerra. Jamaal Mangistuu.
Taati nashiidaa tana obboleessi keenya Usmaan Abdullatii fi obboleettii teenya daraartuu jamaarii affeerree walitti deebina.
Dachee magariisa uffattee hawwatteetti mul'atte laggeenis guutamte garreen jidduun burkiite biyyoon roobaan gabbaatte sanyii gaarii biqilte qilleensi jaallalaa misirroo uwwitte dachee magariisa uffattee hawwatteetti mul'atte laggeenis guutamte garreen jidduun burkiite. Biyyoon roobaan gabbaatii sanyii gaarii biqilte qilleensi jaallalaa misirroo wiifte qilleensi jaallalaa bubbisee halaala qilleensi jaallalaa bubbisee ilaala qilleensi jaallalaa barsinee balbaala misirroowwan bubbiisee akkam nama tola misirroowwan keenya tolaani akkam bareedani wajjiini gammachuun dhaabaani dachaani qilleensa jaalalan ifaani akkam namatti tolu isa laachuu walii galuun tolaani mul'achuun diini waliin dhufaani jiraachuun miisira waan keenyaaf gammachuun akkam namatti tolu isa laachuu walii galuun tolaani mul'achuun. diinii waliin dhufaani jiraachuun miisira waan keenya gammachuun. Dachee magariisa uffatti hawwatteetti mul'atte lageenis guutamte gareen jidduun burkiite biyyoon roobaan gabbaatti sanyii gaarii biqilte qilleensi jaallalaa miisirolee wiifte dachee magariisa uffatti hawwatteetti mul'atte lageenis guutamte gareen jidduun burkiite. biyyoon roobaan gabbaatti sanyii gaarii biqilte qilleensi jaallalaa miisirolee wiifte qilleensi jaallalaa bubbisee halaala qilleensi jaallalaa bubbisee ilaala qilleensi jaallalaa barsinee balbaala misirra waan bubbisee akkam nama tola misirra waan keenya ofoola bultiin keessana tontu zalaalan kayriin cuftii hasentu balbaalan rabbi isinii faanatu wantaala haafurri keessanii tokkummaa manni keessan jalaala yommumaa waan ibsaa wal gorsa sutumaan ibadarra jiraachuun gamnummaa haafurri keessanii tokkummaa manni keessan jalaala yommumaa waan ibsaa wal gorsa sutumaa. ibadarran jiraachuun gamnummaa.
Obboleessa keenya Usmaan Abdullaxiifii fi obboleettii teenya Diraartuu Jamaal ammas irra deebi'uun baarakallaahu lakumaa wabaarik aleekumaa wajamaa beeynakumaa fi kayir isiniin jenna. Mee amma maaltu itti aana?
Itti aansuun gama du'aa'ee cina. Sheekni keenya kabajamaa fi jaalatamaan Dr. Lawal Islaam arustota lameeniif du'aa'ee bareedduu godhan. Du'aa'ee tana dhageeffannee walitti deebina.
barakallahu lakuma وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل فانكحوا ما طاب لكم من النساء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل يا معشر الشباب تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه obbolowwan jaalatamtoota warreen rabbiin walii qoodee cifraa nabii keenyaa heddummeeysuuf ajaja rabbii tokkichaa hojiirra oolchuuf haraamirraa of duroomsuuf warreen rabbiin isaan faagarra kaayee rabbi kadhatanii wal filatanii walii tahanii rabbi isaaniitiin marihatanii waan irratti walii galanisaan jaarsaa jaartummaan hundeeffatanii walitti galuudhaaf walitti dhufuudhaaf kurfaawaa jiran obboleessa keenya Othmaan Abdillaxiifii fi akkuma san filatamtuu isaa aaddee daraartuu jamaal walumaa galatti dhiironni jennu maali yoo ka jiraattu taate wahuma nabii rabbii ja'aanuun jedhe nama lama ka wal filatee walii tahee karaa rabbiin jaalaturratti bultii wajjiin jaarrachuudhaaf murate تدراتي بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير جنان اتما ديبدين اتديبني بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ورقرتي أمري ولين ديرتو ورقرتي أري ولين فلتو ور جال الإسلام مارتي وجين وري jiraatu halilmeen diranni hakiniin hin fudhan ha namoota kakka isaaniitiif fakkii ta'u rabbiin gartee isaan haa godhu isiillee intala qoma furrii tabilegaa aannanii isallee baadhataa itti gaafatama waan rabbiin isarra kaayee baadhatee haba'aa bultiitiin deemu rabbiin isa haa godhu jechaa warra fakkaataa isaanii cufaahu rabbiin faagirra kaayee kara bultii jaarratiinsaatti if dhaqqabuuf saa akka saammatan isaaniif dhaamaadha walumaa galattuu umrii waliin dheeradhaa jechaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته toltuun hundi isin halartu ee halaftu yani kayri murtu kayri mautu isin fatatu ee hatatu jalalli fajartan faffacaaftan biqiltaa daraartu haa daraartu nagaan isin nyaatan isin nyaatan isin asiifoftu haa siifoftu
Sheekikeen kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Duwaawul Islaam guddoo isin galatoomfanna. Du'aayi teessaniifis asumarraa aamiin isiniin jenna. Usmaaniif daraartuunis baga nagaan dhuftan isiniin jenna.
dhimma aruusaa asuma irratti goolumnee gara ajandaa itti aanuu ceena.
Sagantaan raadiyoo Nurul Hudaa maaliif dhaabbate? Amma booda hoo haala kamiin itti fufa? Wanti miidiyaa kanatti gufuu ta'ee jiru maali? Furmaanni hoo maali waan jedhu irraa haasofna?
Gara ajandaa kanaa ce'uun duratti waan tokko adda isiniif baasuu barbaanna. Dhimmi nuti irraa haasofnu guutuun dhimma raadiyoo Nuuran Hudaa qofa. Dhimma TV Nuuran Hudaa sagantaa guyyaa irraa keessatti hin dubbannu.
Kutaa bulchiinsa Nuuraludaa keessatti rakkoon uumamte miidiyichi rakkoo jabduu keessa seenuun ni beekama. Sababuma kanaan qabeenyi miidiyaa Nuuraludaa guutuun saamame miidiyichi humna dhabee sakaalame.
Qabeenyi saamamnaan diinagdee miidiyichaa zeerootti deebi'e. Haala kana keessatti mindaa hojjettoota kaffaluun dadhabamee hojjettoonni miidiyicha yeroo dheeraaf tajaajilaa turan rakkoo jabduu keessa seenan.
Hojjettoota Nuuran Hudaa keessaa namoonni muraasni yeroo ofii guutuu miidiyaaf kennanii dalagaa biroo guutumatti dhiisanii Nuuran Hudaa humna guutuun tajaajilaa turan. Maddi garii isaaniitis minda Nuuran Hudaa irraa kaffalamu qof ture.
Gaafa mindaan Nuuraludaa guututti dhaabbatu hojjettoonni mindaa Nuuraludaatiin jiraatan haalaan rakkatan. Rakkinni humnaa ol itti taanaan hojii miidiyaa Nuuraludaa dhiisanii dalagaa biroo eegaluuf dirqaman. Gaafa kana raadiyoo Nuuraludaa socho'uu dadhabee karatti dhaabbate.
Turtii yeroo dheeraa booda nuti hojjettoonni raadiyoo Nural Hudaa sooshaal miidiyaa irratti walitti qabamnee marii guddaa gaggeessine. Marii kanas Oogast 8 bara 2022 eegalle.
Raadiyoo Nuuraludaa kan uummanni akkaan jaalatu kana akkam goona. Akkanumatti dirreetti dhiisnee jiruu teenyatti deebina moo yeroo boqonnaa qabnutti itti deebinee hojjanna jennee wal gaafanne.
Yaani nam hundaatu wal fakkaata ture. Mootummaan miidiyaa kan waan jaalannuuf yeroo boqonnaa qabnutti hojjechuuf waliigallee dalagaa eegaluuf murtii dabarsin.
Sagantaan raadiyoo Nural Hudaa kan maarchi bara 2022 addaan citee ture tumsa rabbii guddaatiin baatii torba booda Oktoobar 9 bara 2022 irra deebiidhaan eegalame. Gaafa sanirraa eegallee hanga Juulaay 2023tti nuti hundi mindaa takka malee yeroo boqonnaa qabnutti hojjechaa osoo addaan hin kutiin torbaan torbaaniin baatii sagaleef sagantaa dhiheessaa turre.
Ammas irra deebiidhaan hojjettoonni muraasni dhimma jiruu dhuunfaatiin qabamanii sagantaa raadiyoo hojjechuu dadhaban. Haala kanaan Juulaay Dabree irraa hanga ammaatti sagantaan dhaabbachuuf dirqame.
If duraaf dhimma kana hawaasa bal'aa wajjin bal'inaan irraa mari'achuu qabna. Ammaaf garuu humna jirtuun dalagatti deebina inshaallah.
Hayyam rabbi guddaatiin ammas humna guutuun sagantaa deebi'uuf murteessinee jirra. Yoo rabbiin jedha alhaadha dhufuurraa eegallee sagantaa torbaan torbaaniin dhiyeessinu itti fufna. Hanga danda'ameen akka dalagaan karaatiin dhaaban waan dandeenyu hunda ni goona.
Sababoota sagantaan akka hin eegalamne gufuu nutti ta'an keessaa inni biroo ammoo ugguramuu yuutuubii Nuuraludaati. Chaanaalli yuutuubii Nuuraludaa baatii tokko dura uggurame. Sababaan ammoo riyuusdi kontent nuun jedhan. Nuti viidiyoo nama tokkootis hin fayyadamnu. Namni viidiyoo nuti maxxansinu nurraa fudhatee fayyadamu ammoo haalaan heddu. Sababaan dhaabbanni yuutuubii dhiyeessee chaanaalicha uggure quubsaa ta'uu dhabus chaanaalli Nuuraludaa baatiiwwan muraasaaf uggura jala tura.
Uggur kan kaasuuf ammoo waan hedduu qulqulleessuu qabna. Viidiyoo namarraa fudhannee fayyadamne yoo jiraate hunda isaa chaanaal keenyarraa balleessuun dirqama. Viidiyoo keenya kan namoonni fudhatanii chaanaal biroo irratti maxxansan ammoo yaadachiisa itti ergine akka viidiyoo san chaanaal isaanii irraa kaasan godhuu qabna.
Kanaaf torbaan dhufurraa eegallee namoota viidiyoo Nural Hudaa chaanaala isaanii irratti maxxansan hundaaf iimeela yaadachiisaa erguu eegalla. Namoonni viidiyoo Nural Hudaa fudhatanii chaanaala keessan irratti maxxansitan hundi guyyaa boruu irraa eegalaa iimeela keessan hordofaa. Yoo iimeela isinitti ergame hordoftanii viidiyoo Nural Hudaa chaanaala keessan irraa kaaftan rakkoon chaanaala keessan irra gahu tokkollee hin jiru.
Yoo iimeelii nuti isinitti erginuuf dantaa dhabdanii viidiyoo Nural Hudaa chaanaala keessan irra haquu diddan ammoo yeroo torban tokko hin caalle keessatti gama yuutuubii riippoortii goona. Dhaabbanni yuutuub ammoo abbaa dura maxxanse ilaalee chaanaala seeraan ala maxxanse kooppiraayitii jala galcha.
Kun ammoo tarii hanga chanaal keessan isin dhabsiisuu gahuu mala. Nuti ammoo nam tokkos miidhuu hin barbaannu. Chanaalii nam tokkootis akka miidhamu hin feenu. Kanaaf hunda dursinee iimeelii yaadachiisa isiniif ergina. Namoonni viidiyoo nuuran hudaa chanaal keessan irratti maxxansitan ammumaalleetti haquun nu gargaara. Kun nu hundaafuu faayidaa guddaadha.
Chaanaalli Nuural Hudaa hawaasa hedduu biratti beekama. Cufamuun chaanala kanaa ammoo hawaasa Musliima Oromootiif miidhama guddaadha. Kanaafuu tartiiba asii olitti ibsine hordofuun viidiyoon Nuural Hudaa kan chaanala keessan irra jiru haquun nu gargaara isiniin jecha sagantaadhaaf qopheessine asumarratti goolabna.
Yoo fedhii rabbii taate torban dhufu sagantaa suura qalbii kan barameen walitti deebina. Har'aaf asumatti nagayaa walitti dhaammanna.
Hanga sagantaa ittaanutti walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiru qananii keessa qubadhaa milki duniyaaf aakiraa cufa argadhaa isin cufti horaa bulaa deebana wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة